iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku rubuga rwa interineti twumvikana kuri www akadomo radiyo yacu voa akadomo komu mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe z'amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni murisanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema abanywanyi b'ishyaka fnl riyoborwa na agato rwasa akaba n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka mu burundi bamaze iminsi batabwa muri yombi benshi muri bo bagirizwa gukora inama zitemewe n'amategeko benshi muri abo banywanyi bo bavuga ko iryo ari itotezwa bariko bagirirwa mu cyumweru gishize abanywanyi cumi n'umwe ba agato rwasa bo muri komine nyanzaraki y'intara y'amakamba barafunzwe nanone bagirizwa gukora inama itemewe n'amategeko abo bayoboke batanguye guhagarikwa ku wa mbere w'icyumweru gishize mu kwezi kwa cumi na kumwe nanone twabagejeho amakuru avuga ko utwara umugambwe fnl yigenga ya gato rwasa mu ntara ya muramvya aho ni hagati mu gihugu n'utwara uwo mugambwe muri komine mbuye muri iyo ntara bafunzwe n'inzego za polisi i muramvya mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize abanywanyi batanu b'umugambwe fnl ishami rya rwasa bafungiwe mu gasho ka komine busoni bafatiwe ku mutumba wa munyinya muri zomi ya mukerwa muri komine busoni bafashwe baregwa gukora inama inzego z'ibanze zivuga ko itemewe n'amategeko muri uko kwezi kwa gatandatu agato rwasa ubwe yabujijwe gukoresha inama ah, n'abayoboke be mu ntara ya karusi mu kwezi kwa gatanu bwana rwasa nanone yangiwe gukoresha indi nama mu ntara ya kibitoke mu kwezi kwa gatandatu abandi banywanyi b'umugambwe fnl ishami rya rwasa bagera kuri cumi na batandatu bafungiwe mu gasho ka komine busoni muri bo harimo n'uyoboye uwo mugambwe mu ntara ya kirundo n'umukuru wa fnl ya rwasa mu karere ka bweru uyogoma kagizwe n'intara za kirundo muyinga na cyankuzo icyo gihe umuyobozi wa polisi mu kirundo yavuze ko bafashwe bakora inama itemewe n'amategeko ayo ni amwe mu makuru twagiye tubagezaho ajyanye n'abanywanyi b'ishyaka fnl riyobowe na gato rwasa bafunzwe abandi bagahohoterwa ni mu gihe kandi umuyobozi w'iryo shyaka agato rwasa akaba n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka nawe akomeje kuvuga ko umutekano we ubangamiwe agato rwasa niwe mutumirwa wacu uyu munsi mu kiganiro murisanga bwana rwasa ikaze cyane mu kiganiro murisanga
murakoze kuba mwadutumiye yego dukurikije iyo mibare ngiye ntanga y'amakuru twagiye tugezwaho n'abanyamakuru bacu bakorera mu burundi igaragaza uburyo bamwe mu bayoboke bawe bakomejwe bakomeje gufungwa abandi bagahohoterwa ibintu byifashe gute murakora iki kugira ngo icyo kibazo kibonerwe umuti wowe nk'umuyobozi w'ishyaka fnl
ubwa mbere na mbere novuga nti igikenewe ni uko abatware bumva yuko uburundi ari ubw'abarundi bose abari mu mugambwe sendede fdd abari mu migambwe yindi abatari mu migambwe kuko uburundi buzwi nk'uburundi imigambwe itarabaho bushobora kuzokwitwa uburundi ata migambwe iriho ikiri ngombwa rero ni uko ubwa mbere tutahura yuko abarundi tugomba kugira uburenganzira bungana ikigira kabiri ni uko tugomba gutahura yuko kugira ngo iki gihugu cyacu gishobore gutera imbere ni uko ugize amahirwe yo kurongora abandi ataba yokwitiranya umugambwe ngo awitiranye n'igihugu kuri ubwo agashaka yuko abo ari bo bose bagira icyo baterereye mu kubaka kino gihugu cyacu cy'u Burundi ndavuga gutya kubera iki usanga uno munsi hari abantu usanga bafite ingendo yo kubona ko utari mu mugambwe kumenga nta burenganzira ufise bwo kwiyumvira ku buzima bw'igihugu ariko si byo ubuzima bw'igihugu bwega buri munyagihugu uwo ari we wese yaba mu mugambwe cyangwa ataba umugambwe yaba umwana cyangwa umusaza yaba uwukiri muto cyangwa umuntu akuze ibyo rero ni ibintu ubwo ni ni umushinge iyo ubuze usanga ibintu bica bigenda bigorana kuba rero nk'uko mwabivuze uno munsi usanga hariho kuburabuza bamwe no gu- no korohereza abandi ibyo ntibiteza i- ntibiteza iteka cyane igihugu mwavuze ku byabaye muri kibitoke karuzi kumbura hongera icyo ndabivuzeho gatoya meze n'ugukosora sinagiyeyo nko mu FNL cyane nko muri mizero y'abarundi nagiyeyo nk'umushingamateka kandi ibwirizwa shingiro naryo ryemera yuko umushingamateka ntaserukira umugambwe ntaserukira ubwoko ntaserukira idini aserukira abarundi bose mu gifaransa bavuga yuko ni manda nasiyonale ni ukuvuga ko nshobora kubonana n'umurundi uwo ari we wese aho ari ho hose nkumva ibibazo byiwe nkabijyana aho umubwiriza kubijyana kuko ni inama nshingamateka y'igihugu si inama nshingamateka y'imigambwe cyangwa y'uburere icyo rero novuga ni hariho u- ukuntu hariho bamwe bamwe usanga bagomba gukoresha ububasha cyangwa igihagararo bafise uko utariko ibyo mwavuze by'agatotezo karahari abantu kuko barafise uburenganzira bwo kugenderanira abantu barafise uburenganzira bwo gutembera abantu barafise uburenganzira no kuvugana ku bibazo by'ubuzima bw'igihugu ubwo ni uburenganzira ata muntu yorinda kuza kubusabira uruhusha buriho niko kamere y'umuntu imeze ko rero abantu bahura bibereye mu kabari ko barasangira agacupa ngo mwe ko mu- mu- mutari mu mugambwe kanaka mwese muri mu makosa muri ko mugira inama rwihishwa ariko iyo wumva wakora inama rwihishwa ukayikorera mu kabare abantu binjiramo bagasohoka uko bashatse ufite amafaranga wese aza aka- aga- akagunwa icanwa cyangwa ikindi kintu iyo bashaka aho hantu rero ni ingorane imakambi byashyitse abantu bagiye kuramutsa umuntu yabuze amahasa nk'uko kumbure bari basanganwe kuvugana ibyo bari basanzwe bazinanye nk'ibyo ni ibintu byari bisanzwe cyane guca bagirizwa ngo bakoze inama ngo ngo itemewe n'amategeko ngo itazwi n'amategeko iyemewe n'amategeko ni iyihe igitazwi n'amategeko ni iyihe ngiye ku bwanje inama iyo ari yo yose yoba iri kirigisha kugarariza inama iyo ari yo yose yoba iri kirigisha kugumuka iyo nama nta mategeko yoyemera mugabo abantu uko bovugana ingene biteza imbere abantu ukuntu uko bovugana ukuntu b- bagira igikorwa cyobafasha muri kazoza bashobora kwisununura iyo nama u- umuntu yisabira amategeko usaba uruhusha ku handi ariko bwa- kwiyumvira bwana- akazoza bwana- kawe wobisabira uruhusha nde bwana perezida Eh, akenshi oui.
akenshi abo bantu bafatwa bafatwa n'inzego z'igipolisi rimwe na rimwe baga- baga- bagafatwa n'inzego za leta iyo leta nawe irimo
leta nibyo nakubwiye hariho bamwe kumbure bakoresha ubutegetsi uko utariko none dufate wewe wagirije abantu yuko bari mu nama ntuzane icegeranyo cy'inama bariko barakora ntuzane porogaramu y'ibyo bagomba kwihweza ubu koko atari ukuhohotera umuntu atari kumurenganya urumva yuko aho hantu atari igikenye gusa uba uriko urakoresha abantu bagiye kuramutsa umuntu afise ingorane yabuze umuntu canke yibarutse abantu bahuriye mu kabare bariko bari- barinywera agacupa ngo kubera ataraba umugambwe runaka ko bahuje bahura bahuriye mu mugambwe wabo bari mu nama ako ntiwumva ko hari ukurenza urugero mugabo rero aha rero muti ndi muri le- ndi muri leta jeze ndi muri leta ndi mu nzego z'igihugu nibyo mugabo jewe sindi mu mu rwego nshingwantwaro kandi naho nyene naho noba ndarurimwo urwego nshingantwaro ntiru- nta- na- ntirufise uburenganzira bwo guhonyanga agateka k'uwundi murundi ahubwo rugomba gukora ku buryo bwubahiriza bose abantu bose bakiyumva ko bisanzuye abantu bose bakumva yuko bahangana imbere y'amategeko nayo urwego nshingwantwaro mu gihe rwokora mu ngendo y'uku- y'uku- y'uku- y'ugufata kugira umwana n'ikinono muri icyo gihe urumva yuko bizana u- uruhagarara mu bantu abantu bakama imitwe imitima itari mu mu gitereko cyayo bigatuma noneho abantu aho kwiyumvira iterambere urumva ko baba bariko biyumvira gucunga abandi babura- bababurabuze ntihagire ikintu na kimwe bakora nk'aho umenga ubuzima bw'igihugu iterambere ry'igihugu riri muri politike gusa aho kuraba ati mbega kugira ngo ubutunzi bwisununure twokora iki twohinyanyura iki mu mu- mu buryo bw'imiterere y'ubutegetsi twokora iki kugira ngo abantu noneho biyumvemo gusumba yuko bari mu gihugu gitekanye bashobore kugwiza umwimbu dushobore gutera imbere ibyo sibyo biraza ishinga rero mwene abo bakora mwene uko ni ukuvuga ati hihitana naka burabuza naka ingaruka uburundi buguma busubira inyuma mu by'ubutunzi buguma busubira inyuma mu by'iterambere ese ubwo ese rero naho eh, noba ndi mu nzego ingendo mwene iyo jewe nyuranya nayo sinshobora kuyishyigikira ese eh, bwana perezida iyo uvuganye na bamwe muri abo bayobozi ukabagaragariza impungenge ufite ibibazo abayoboke b'ishyaka ryawe bahura nabyo ibisubizo uhabwa ni ibihe
inyishu zitangwa bivana n'uwo n'uwo muba muvuganye hariho abo usanga bumva ko iyo ngendo ko ariyo bereye kugira ngo berekane ko bakomeye kugira ngo berekane ko bategeka urumva nk'uwo inyishu akwereka akubwira akubwira ati ahubwo na- na- ati nabo nafashe maze gufata abaketi bose nzobamarira mu munyororo bariho bavuga mwene uko hariho n'uwabwiye umuntu ati ahubwo aho nzobona batatu bose nzoshira mu gasho urumva yuko mwene uyo mbega yoba atahura icyo ari cyo demokarasi sindabizi n'abandi rero kumbure baba bavuga bati yego ibyo uri kuravuga turabyumva ati mugabo iyo bipangirwa iyo ingingo zifatirwa twebwe ntituhashika abandi ugasanga barabahaye izo manza mwene izo umucamanza akaraba agasanga bi- ni dosiye igaragara mugabo ati aha rero mugabo sindamufungura kuko bampaye amategeko y'uko abwiza kuvundira mu munyororo urumva rero si ukuvuga ngo bose barabishyigikiye ariko urumva eh, yiganje ngo yimwe izindi zibona niyo ngorane rero dufise kandi icyo ni igitsitaza kininiya kuri demokarasi y'uburundi bwana agatorwasa hari umukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika witwa nsengimana nsengiyumva watwandikiye ku rubuga rwa facebook agira ati mwiriwe neza mumbarize abo bayoboye fnl ko ba- ko bemera bakaguma bemeza amategeko adakingira abo baserukira aho inyungu ni iyahe kuba batoye subiza icyo kibazo
icyo kibazo nibaza yuko yafashe ibintu mu kivunga yavuga ati hari itegeko iri n'iri twemeje ryo gukandamiza uyu canke uriya aho yari kuba byo- avu- a- a- afashije kugira ngo n'abandi bumve yuko hari byosho- byoshobora gukosorwa kuba mu nama nshingamateka si ukuvuga yuko abantu bicara kugira bavugane ku kibazo cya- c'imigambwe iminsi yose siko biri amategeko yamaza mu nama nshingamateka nibaza ko nta na hamwe turigira kuva jenshitseyo nta namwe haraza itegeko rijyanye n'ibyo by'imigambwe nta namwe haraza itegeko eh, ryo kuvuga ngo uyu tumuburabuze uku cyangwa uriya tumuburabuze kuriya ngo hari umuntu ngo yabyemeje uyu rero ndavuga ntikumbure byamugoye gatoya mugabo kimwe yomenya ni uko amategeko arashobora kubaho ari meza mugabo ingorane abayashyira mu ngiro ukuntu bashyira mu ngiro barashobora gutuma amategeko abantu bayumvira ko ari mabi kumbure ni kubera ko kenshi usanga no mu burundi benshi n'ayo mategeko agenga igihugu igihugu kigendera ko usanga benshi atanayo bazi kuko kugeza uno munsi kandi n'akanenge nta nta shaka ryigeze rigaragara ryo gushaka ry'intwaro gushaka kwigisha amategeko abarundi ngo bayamenye ido n'ido umuntu amenye uburenganzira bwiwe amenye imipaka y'uburenganzira bwiwe igarukira he icyo ni igikorwa kibwirizwa gukorwa na gaze mugabo ntihagire umuntu avuga ngo mu nama nshingamateka ngo mu nama nkenguzamateka ngo twigwa turatora amategeko yo gukandamiza abanywanyi b'imigambwe ibyo sindabyemera si byo sibyo na gatoya bwana rwasa mu gihe aya makuru akomeje kuvugwa y'abayoboke bawe bakomeje gutabwa muri yombi nawe ku giti cyawe wavuze ko umutekano wawe ubangamiwe ubangamiwe gute
ibyo saka sesesho rumuri kuko amakuru turayaronka hariho abantu kumbure kumvo nuvuga ko bumva yuko ubuzima buri muri politike gusa usanga igihe cyose barondera ukuntu bavuga demokarasi mugabo bagakora ibinyuranye na demokarasi demokarasi ni ukuvuga yuko hagomba kuba ihiganwa kugira ngo rero habe ihiganwa ni uko abantu bagira amahirwe amwe mu kuryitegurira no kurikora uyu munsi rero hano mwumva yuko bababwira yuko hari imigambwe mirongo ine n'ingahe iyo migambwe mirongo ine n'iyindi ugiye kuraba gendagenda hirya no hino rimwe na rimwe mu gihugu nkora mbona idarapo ry'umugambwe wa perezida nkuru nziza nta magadarapo y'indi migambwe nkunze kubona bisigura ko imigambwe isigaye mu mpapuro ku rubuga atayiriyo ariko icyo gihe bwana perezida abari ku butegetsi abari mu ishyaka sendedefudede bashobora kuvuga ko impamvu ayo madarapo atagaragara ni uko mutagira abayoboke muri iyo mitumba nibyo nyine nagomba kuvuga icyo kirashoboka kuko hariho imigambwe imwe imwe na twebwe tuzi neza yuko ishobora kuba iriho kuva muri za mirongo icyenda na kangahe bwabo gushyika uno munsi itigeze n'umunsi n'umwe ivuga ngo iranatanze n'abakandida mu makomine hamaze kuba amatora angana gute ni ukuvuga yuko ni imigambwe yagumye mu kagwi gatoya k'abantu baba barayishinze bwa kubera yari yaramaze kwandikwa ikaguma yitwa ko ari imigambwe ko ari imigambwe ko ari imigambwe hariho abandi rero usanga iyi migambwe yari kuvuga ati iravize junja iyo nayo ubutegetsi bwarakoze ku buryo imanyagurika muri iyo hariho fnr aho rero bakama iminsi yose bashaka yuko imigambwe ikora ibyo sendede FDD ishaka ari nacyo gituma baca barondera gutonesha abumva yuko bogira ingendo nka mwene iyo nicyo gituma gushyika uno munsi FNL byananiranye yuko yiyunga kuko igihe cyose tugize ngo tugire intambwe yo kwiyunga baca baza bagashyiramwo ibindi by'iwabo ariko baza kuraba bagasanga by'ukuri abitwa yuko bari muri FNL yemerwa n'ubutegetsi ni bake cyane abari inyuma yanjye nabo ni benshi bakavuga bati rero ubu nta bandi rero bazohangana nabo kuko iyo yindi migambwe bisa n'uko atayihari abo nabo ko umugambwe ofisiyeri bawutwaye mugabo bakaba bari hariya reka rero tubatoteze duhereye no ku mukuru wabo iyo niyo logike rero iriho kuri bamwe kuko hari abavuga bati bazotegeka gushika yeza agarutse hari abavuga ati n'imiburiburi inkuru nziza bwirizwa gutegeka gushika mirongo itatu na gatanu ati rero bagomba gukora ibishoboka byose bigenda uko abatabyemera bose bazomenya ingene babakenyurira ibyo rero urumva rero niyo mpamvu kumbure igihe cyose wumva ko hashobora kuba uruhagarara ukucanye kuriya mugabo je nkavuga nti uko ni ukudasoma neza ibihe bya politike uburundi bugezemwo kuko uburundi bwo mu mirongo itandatu si bwo burundi bw'uyu munsi isi yo mu mirongo itandatu si yo si y'uno munsi bari bakwiye kumenya yuko umutware agomba gutwarira bose hanyuma agaha amahirwe bose yo guhiganwa bagaserura ibyiyumviro byabo abanyagihugu bakaronka uburenganzira bwo guhitamo ibyiyumviro bashimye gutyo demokarasi igatera imbere igihugu kigatekana aho kwama mu ruhagarara byotuma noneho n'igihugu nacyo gishobora gutera imbere kuko abantu batekanye bajya ku mirimo bakagwiza umwimbu umwimbu ugwiriye tukabona amafaranga tukabona mikoro yo kurangura imigambi itandukanye mugabo twama muri urwo ruhagarara abatware biyumvira ingene gusobogoma ku butegetsi n'ukuntu bozibira abandi n'ukuntu baburabuza iterambere riracari kure nk'ukwezi iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga uyu munsi twatumiye umuyobozi wa fnl agatorwasa akaba ari n'icyegera ah, cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka turimo turaganira ku makuru amaze iminsi avugwa y'abayoboke b'iri shyaka bakomeje gutotezwa abandi bagafungwa kuri telefoni dufite n'abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika hirya no hino ku isi nabo bifuza kubaza ibibazo bwana rwasa jerome mwiriwe neza
Alo, wiriwe jerome
mwiriwe, uri hehe
ndi nkishiha, ikibazo cyawe
ikibazo ndamukiriza umutumire.
arakumva ndakora mukize Eh, uwo mutama gwasa, Mm.
uwo mutama gwasa uravye ba- ngira ngo kumufatira abanywanyi biwe no kumutinya baramutinya.
Mm.
Kuko bwiwe nawe nyene mw'iyo minsi narumvise yibika.
Mm.
Ku- Kuko yari yavuze yuko hariho barimwo baramu- barimwo baramurondera ngo hari igihe mvuga yaravye nabi bomugandagura canke naho ngo akaruhukira mu gasho. ngo n'abanywanyi biwe baguma nabo babafata uraze kugira abe aronka aya majwi kandi atigeze yitoze yari yavuze yuko yabivuyemo agaca mu wa kabiri twebwe tubona yuko ni kumutinya bamutinya
ikibazo cyawe jerome
ikibazo nari mfise mbaza uwo mutumire rwasa none mwuko gutinya kwi- mu- mwuko kumutinya kwiwe ubagiye kuvyifata gute canke aba banywanyi biwe baguma ba- bafatwa ubwo umunyagihugu muto muto wewe hamaze gufata indongozi wumva umunyagihugu mutonya wewe atazohava muva inyuma kubera ubwoba none umunyagihugu mutonya we yomuhumuriza gute urakoze ico cya- nico kibazo nari urakoze cyane jerome reka dufate na desire mwiriwe neza
Iwe uri he desire
ndi Bujumbura ikibazo cyawe Eh, mbo- ubwa mbere ntanguye kuramutsa umutumire narakumva ndakora mukize hama nagira Eh, ubwa mbere aki- u- akija mu nzego uwo mutumire nyene yari yasiguye yuko agiye kugira akingire abanywanyi biwe baguma bafatwa batotezwa ariko byagumye bibandanya n'ubu uye ubu hoho ntibakimaranira n'imanza aho umuntu abura umuntu bagaca bavuga ngo umuntu yari mu- ba- ba- ngo bari mu ma- mu nama zitemewe n'amategeko kandi bari mu manza bibi none ubu uye baba bagiye gukora iki kugira ngo abantu biwe bareke kubandabandanya ba- babahohoterwa hama ikindi naco je na- yari nk'intererano ndagomba nkebure nka leta y'uburundi ireke gufata abapolisi b'igisi- b'igihugu bareke kwifata nk'ab'umugambwe bareke kuba ab'umugambwe baza barakurikirana n'imbonerakure iyo zija hose mu myerekano na hehe babakingira ariko ntihagire n'uwundi muntu wogera wumviriza yewe ikibazo cyawe cari ico murakoze urakoze cyane desire Ah, bwana rwasa mu magambo make cyane dufite abantu benshi kuri telefone isubiza ibyo bibazo bya jerome na desire
ibibazo bya Jerome na Desire ndabyijura gutya ubwa mbere na mbere reka mpumurize abo avuze ko baba bafise ubwoba nibumve yuko jewe rwasa sininjiye muri politike kubera amaronko ninjiye muri politike kubera ndazwi ishinga n'ineza y'abarundi n'abarundikazi uwo mutware rero nayikorere neza umurundi ntabwo bazogira bw'amatora kuko niba yamukoreye neza azomwishyura nareke guhihitana umurundi n'umurundi kazamucisha ku giti amucisha ku ibuye namukingire twoye kumva ngo ikana kabatoye ibiziga ngo harabazimiye ngo harabagize gute twoye kumva abantu bapfungwa batazi ibyo bazira twoye kumva ngo abarundi barapfungwa ntihagire imanza ziba twumve ubutungane bwigenga bucizibereye budatamikwa ijambo icyo gihe ubwo bwoba buzovaho hanyuma ikindi naco nomubwira ni uko ubundi cyo kimwe n'ibindi bihugu byinshi byarabaye mu ntwaro z'agasumiranyo abakoroni n'iki abakoroni burya ntibashaka yuko abantu bikukira muri abantu baravuga bati turakeneye kwikukira turakeneye yuko ibintu bihinduka turakeneye yuko turya tukaryama tukumva yuko dufise ubwisanzure mu gihugu cyacu rero mu kirundi bavuze ngo iyo itarica ntiruha turi mu rugamba rwa politiki iterabwoba nk'iryo ko ryoba rihari rirahari mugabo ntitwifuza ko ryobandanya ariko nimba ariyo nzira boba abatware barahisemwo nta kundi tubwiza guhangana naryo kuko n'ubundi ubuze ngo uramanitse amaboko urabarekeye hoho boca bakora iki ejo hirya y'ejo Ura- nuko dufite uburenganzira ubwo burenganzira bwacu rero ni ngombwa tubuharanire uburenganzira bw'abarundi ni ngombwa tubuharanire ibyo rero nta giciro bifise kuri desire ati niyo tugiye gukora iki icyo tugiye gukora nta kindi tubandanya dusemerera tugerageza kwibutsa abo batware bibuke ibyo babwirizwa gukorera abarundi babikoze ah, ah, nicyo kimwe n'ibyo naniveje kubwira jerome ubwo bwoba bwo- ivyo vyoba bibatuma kugira inyifato nka mwene iyo yo kubona igihugu umenga bashaka kucitiranya n'umugambwe wabo yohera aho niho hari ingorane rero nibike buke nibikubita agashi bumve yuko umutware ntaba akiri umunyamugambwe umutware aba hejuru ya bose aba hejuru y'abamukunda n'abatamukunda agakurikiza amategeko ku neza ya bose kugira ngo abafashe bose gutera imbere ntabwo Urak- kamano utera ubutegetsi bakumvise nta nkeka y'uko ibi by'uruhagarara by'ugu- by'agasumiranyo y'uko byoheza bigahera urakoze bwana agato rwasa dufite abandi bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika bonavantire mwiriwe neza uri hehe
ubujumbu ikibazo cyawe
rero ngavuge nk'iki Mm.
ati kubera kubu- kuburabuza bamwe n'abandi mu banyepolitiki usanga atavuga rumwe n'ubutegetsi ni ni ukudatahura ni ukudatahura demokarasi icyo ari cyo ubundi iyo demokarasi kwari ko umwe wese yabwirizwa kwigenga mu budasa bwiwe ariko turimo turaraye iby'uburundi tukabona amatera batoteza abandi turabona yuko demokarasi atayo itarashinga imizi mu mu mitima y'abanyepolitike cyane cyane ba- b'abarundi hanyuma icyo nashaka kubaza umutumire tu- turabona yuko turabye kahise muri demiri disi abayoboke be benshi barishwe abandi barangazwa mbese nawe nyine yaranahunze agaruka inyuma y'amatora yamaze guhera bya- biriko biragabanuka nawe nyine yagarutse kubera igitsure one yari yateye leta y'u burundi ubu naho kuva inyuma ya demiri kenze abayoboke biwe ndetse n'abo mu yindi migambwe baratotejwe nawe kuva aho agiriye mu butegetsi nawe ntibam- ntibamugeze umutwe kuko nawe nyine avuga yuko abangamiwe umutekano wiwe wiwe udakwiye neza none ku bwiwe abona yuko abarundi hakwiye kuba bakwiye guhagarara gute abayoboke biwe kugira ngo bareke kuguma bahungabanya kuko ntawe utega umutwe ngo kubita nta kundi ngo utuzongo ngo bizoba mu nyuma ngo tuzohindura ibintu mu nyuma hanyuma azongera guhindura ibintu usanga umuntu yamaze kuba ikimuga none abarundi bariko batotezwa abayoboke be bariko batotezwa bokora iki kugira ngo nabo barabe ingene bashobora kuba mu gihugu ata ata atakuguma bi- bikanga yuko bagira bafatwa n'igipolisi cyangwa mu kigendera mugenzi we ko nivyo tubona biri ngaha mu Burundi Urako- Ntawe kubazo, murakoze urakoze bonavantire bwana rwasa
Eh, ikibazo cya bonavanture kirumvikana ariko rero abantu barakwiye ku- kumenya igihe tugezemo icyo ari cyo mu bisanzwe ingorane ntiziva ku ku bariko baratotezwa ingorane ziri ku batoteza aba batoteza rero ni iki- ni ikintu cyo kubereka yuko mu by'ukuri iyo ngendo bafashe ko atari yo bagatahura yuko bo iyo batoteza abantu nibo bitera ingorane abarundi eh, ni- na- na- na- muri muri kamere kacu abarundi barubaha abatware abarundi barakunda umuntu abaha amategeko umuntu abarongora ikibazo rero ni kuki abatware batinya abo batwara bakama bibaza yuko ari abansi nta muntu n'umwe ashobora kuba umwansi w'igihugu ciwe umuntu arashobora kutiyumvamwo uwundi umuntu ashobora kutiyumvamo intwaro ibyo ni ibintu bisanzwe cyane mugabo nta muntu aba umwansi w'igihugu ciwe uyu munsi rero gufata rero abantu bakabagiriza ngo banka ngo ngo- ngo- ngo ni abasi b'umutekano w'igihugu ngo ni abasi no niyaba umuntu yase agahotoro niyaba umuntu yase agatotezo niyaba umuntu yase ibiturire akanka abanyonyeza itunga ry'igihugu ubyita gute ko ari umwasi w'igihugu ahubwo uwakora ibyo byo gutoteza byo kunyereza itunga ry'igihugu uyo niwe ahubwo aba yanka abarundi bene wabo kuko abagunze icyo bose bagomba kwikora ko cyagomba kubateza imbere tugerageze rero du- twumvishanishe yuko ubwa mbere na mbere ibyo by'ubwoba ngo naka atinye naka kubera ikiranye kubera kiriya ko atamvo n'imwe ihari kuko uburundi ni ubwacu twese amakori amatagisi tuyatanga twese reka rero iryo tunga rusangi rigire ingaruka nziza kuri twese ntihagire umuntu arikoresha kugira ngo atume umupolisi kuja gukandamiza naka canke ngo amutume dokimantazo canke ngo amutume iki aho tuvyumvise kumwe abantu bazokwiha amahoro mu mitima kandi ibintu bizoheza bigende neza rero ngo tugiye guhagarara gute ni twese abarundi tugiye guhagarara tukumvisha intwaro yuko dufise uburenganzira mu gihugu cacu ko icyo tuyisaba ari ukutwubahiriza mu burenganzira bwacu natwe tukayubahiriza mu burenganzira bwayo nk'uko ifise iryo banga ryo guturongora mu kiringo iba yashyizweho urakoze cyane icyo bwana ni cyo kintu gikenewe izindi nzira zose ni inzira zidashika urakoze bwana rwasa reka dufate abandi bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika gilbert mwiriwe neza mwiwe cyane uri hehe ejo ndi i canada ikibazo cyawe Eh, mbanje kuramutsa uwo mutware agatogwasa
nabaramukije Eh, eh, gusa nagira ngo ndamubaze eh, abari mu mu matora y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu baravuze ngo ngo ntibikwiye ko ngo baja mu matora ngo hari ibintu bitariko biragenda neza ariko mu nyuma tuza twumva yinjiye muri guverinema nagira ngo mbaze nti none niyihe niyihe mvo yatumye yumva yuko yoja muri guverinoma kandi yavuga yuko mu matora hari ibintu bitariko biragenda neza Eh, avuga yuko atojamo ego Urako- mbaye ndashima urakoze gilbert mu gihugu cya canada reka dufate na niyo nzima mwiriwe neza
mwiriwe neza uri hehe
eh, ndi mu rwanda ikibazo cyawe
yego murakoze kuduha umurongo ku ijwi rya amerika Mm.
hama turashimye cyane ukuntu mwagerageje gutumira uyu mutumire agatonde rwasa Eh, ikibazo cya mbere nagomba mpere ko eh, hari ikibazo cyagiye gitera ingorane kijyanye n'ikiringo cya gatatu eh, cyo kwitoza kwa perezida nkuru nziza kandi igihe cyaza icyo kibazo nawe nyine ari mu bantu baciyamirije ariko rero akabazo nagomba mbaze none kugeza ino saha yoba akirwanya kiriya kiringo cya gatatu cyane aracaciyamiriza Eh, ikindi kibazo gifatiye aho ni akabazo nagomba ndamubaze ko leta eh, arimwo nyine nawe nyine asanzwe yaratanze abashingama- eh, aba- abashikiranganji batanu Eh, iramaze gutangaza yuko eh, hazoba ikiringo kigira nka kane biramaze kuvugwa cyane biciye eh, mu kiganiro sendedefidi igenda iragirisha hirya no hino esike ko bimaze kuvugwa yuko eh, bazokwitoza ikiringo cya kane uyu munyecyubahiro nkuru nziza azobyifatamwo gute canke eh, kugeza ino saha pozisiyo yiwe imeze gute ku bijanye n'ico kibazo c'ikiringo ca kane ca nkuru nziza murakoze urakoze niyo nzima bwana rwasa ibyo bibazo by'abo bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika muri canada no mu rwanda
Mm. yego jiriberi ikibazo yabajije nagenda mubwire ko mu buzima igihe cyose umwana w'umuntu aba afite imbere yiwe guhitamwo hagati y'ikintu n'ikindi ibyo mu mirongo irindwi- ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nibyo ko twanenze ingene amategeko amatora yateguwe niwashaka n'ingene yagenze ariko sendede fdd bamaze gushyira mu ngiro ibyo baba bari bapanze bigakunda aha ndamwibutse nations uni n'ayandi makungu baravuze bati nta kundi ibyabaye byabaye ihe rero mwabarundi mwe nimwicarane muvugane ingene ibikurikira vyobandanya atavyononekaye bamwe baragiye bati twebwe dufise imigambwe abandi bafise ibiki turemewe n'amategeko mugabo twebwe mumenye ko kuva muri 2010 kuva mu bihumbi bibiri na cumi uburenganzira bwacu bwa politike twarabunyazwe nta hantu twari dufise natwe tuvugira nta saganizo twari dufite tu- tu- tu- tu- ngo turavugiramwo ndetse muribuka yuko tunagerageje kuvuga tutireka inguvu z'abatavuga rumwe na leta tuzishyire hamwe turabigene dukora ku buryo duhindura ibintu murazi yuko bamwe bitwaje ngo bo ngo ni imigambwe ngo twe nta mugambwe dufise nta jambo dufise ngo- ni ukuvuga rero twebwe tugomba kuja inyuma yabo ku byo bashaka mu gihe atabanywanyi bari bafise mugabo twebwe twari tubafise ivyo tubishyire ku ruhande ivyo byose rero umuntu abiravye twe twaravuganye n'abandi abantu baravuga bati ntibigiye kuba nko muri bibiri na cumi ntitwishikana muri sndfdd ntituhunga noye tugira gute turavuga tuti reka tuje mu nzego kugira n'imiburiburi turonke natwe aho dushobora kuvugira aho dushobora guserurira ibyiyumviro byacu turanavuga tuti reka tuje mu nzego kugira ngo agatikizo twatikijwe mu bihumbi bibiri na cumi ntigasubire ngibyo kumbure muri make ibyatumye bimwe mu byatumye tuvuga tuti reka tuje mu nzego twahisemo bivanye n'akahise duhitamo bivanye n'ibyari bihari muri uwo mwanya muri iki- muri icyo gihe ariko umuntu yakwibaza Kuri Niyonzima.
umuntu yakwibaza ko Mhm.
kahise mwari mukazi kuki mwahamagariye abanywanyi banyu kutitabira amatora
oya ku- no no gutahura ikintu kimwe amatora twe twaravuga tuti amatora yego mugabo harimwo utuntu duhaze nibakosore uku na kuriya mugabo urumva nyine bwita n'uwifashe ikiyindi leta yari ifise seni yari ifise byose taravuga iti genda bikora i- i- ibisigaye murimenya none yoyo isho- ishoboye kubandanya ibyayo bigakunda wewe mutanganye gikenye none woca ugira gute bon ibyo bitiwe reka tuje kwa niyo nzima Mm.
niyo nzima ati ikiringo ca gatatu ca perezida nkuru nziza ico kiringo cyarabayeho mugabo nagira ndababwire ko wihweje ibwirizwa shingiro irya ngingo y'amajana atatu na kabiri uko yari iri zijya ngorane zari kuba n'aho hari kuba hari abandi ubu rero igisigaye mbega none iyo manda tuyikoze iki nicyo gikuru kuko nimba barakoze ibyo bakoze bigakunda umukuru w'igihugu petero nkuru nziza itariki mirongo ibiri z'ukwezi k'umunani yarahiye imbere y'inamashingamateka na nkenguzamateka y'uko ari manda yiwe ya kabiri ko atazosubira kwitoza iryo ni ijambo ryavuzwe n'umugabo kandi mu kirundi kizira kwihindukiza mu ijambo ibyo eh, ndabigarukirize ngaho bati rero leta yaratangaje yuko hagiye kuba ikiringo cya kane cya perezida nkuru nziza iryo jewe ntabyo ni ukwemeza yuko iryo tangazo ryoba ryarabaye mugabo yavuze ati sende dfdd sende dfdd yo bivuga yo bisubira jewe sindi umusende dfdd ibyo ni byayo icyo jewe nemera ni uko ibwirizwa shingiro gushika uno munota ryemera ibiringo bibiri nimba kubera uburiganya bwabaye mu kwandika iryo bwirizwa shingiro byaratumye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu perezida nkuru nziza avuga ati jewe i- i- iki ni ikiringo cya kabiri ngira mparanire abandi bose tuvuga tuti ni icya gatatu abandi ati murabeshya mugabo mu nyuma akemera yuko ari ikiringo cya kabiri oke yararahiye ko atazogaruka icyo kiringo cya kane n'ubu cyoza kandi gute reka ahubwo turondere yuko abarundi by'ukuri bumvikana ingene atangorane nk'izi zosubira kugaruka iby'ibiringo bidahera tubivemwo umuntu atwaye atware neza atwarire bose kugira ngo hageze yuko atwarura atwarura umutima uri mu nda ntave yikanga ngo bizohava bimera gutya bizohava bimera gute Ah, icyo ni cyo gikuru nicyo gikwiriye niyo ngendo ibereye demokarasi niyubahirizwe cndfdd n'umukuru w'igihugu ntibemere ko hariho n'ibindi byiyumviro keretse ibyo muri uwo mugambwe ntibemere yuko abarundi bose tungana imbere y'amategeko hanyuma duhiganwe ntibatsinda ntibazoce batsindaho nabo ntibarushwa baze bemere ko barushijwe bemere bagendere ku mategeko hanyuma twubake uburundi kuko nta mpamvu ihari y'uko twokwama iminsi yose amatora abyara uruhagarara bwana nta n'icyotuma tuza tu- tu- two- twoja mu bintu byo gusupekira ngo duhindure ibwirizwa shingiro ngo tugire gute kugira ngo i- ibyo twohindura uyu munsi bizobyare urundi ruhagarara ejo hirya y'ejo iyo Bwana- ngendo jewe ubwanje ndumva ko nawe nuhanura kuyigira uwo nuhanura numuhanura nyabuna kumva yuko uburundi bwarabayeho buriho buzobaho uko twa- twavutse dusanga hariho intwaro ni nk'uko n'inyuma yo kubaho kwacu hazoba intwaro hanyuma rero umuntu wese yumve yuko si ngombwa ngo twese tuzoba abatware mugabo kandi n'uwo wabaye umutware yumve ko atosha azibira abandi kurondera yuko nabo boba bogira amahirwe yo gutwara mu gihe abarundi bobizera wari uvuze wari ukomoje ku bijyanye no guhindura ibwiriza shingiro aho ngaho mu nama nshingamateka mumaze iminsi mwiga kuri icyo kibazo wowe uhagazeho ku bijyanye no gukuraho burundu manda z'umukuru w'igihugu
oya mu by'ukuri icyo kibazo mu nama nshingamateka nta kirazaho n'umunsi n'umwe nta kirazaho ariko kandi nubwo cyoza jewe numva yuko gushyiraho ibiringo ntacyo byokwica na buhoro buhoro mugabo kubikuraho mbona byozana ingorane kuko abantu nimba bagize ingorane bavuga ati icyo ni ikiringo cy'u- cy'umurengera kigira gatatu uvuze nawe ko atabiringo naho wumva byoca bibyara iki jewe nduhanura abo babiyumvira guhindura icyo gitigiri cy'ibiringo nduhanura bobireka bobireka ku neza y'abarundi n'uburundi kuko uburundi buzomara imyaka ibihumbi mugabo nta muntu n'umwe muri twebwe azomara imyaka ijana niyaba yagize n'amahirwe yo kuyishikana kuki none mu kubaho kwacu toza guteza ingorane abazokwaruka inyuma yacu kandi ari ibintu twashobora kwirinda hanyuma igihugu kigatekana igihugu natwe tukinjira mu- mu- mu- mu bihugu bindi biriko biratera imbere aho kwama ahubwo dusubira inyuma tuguma dukoroka ubukene bwiyongera abantu ba- ba- ba- bara- basamira im- iminwa basamira isazi ku munwa kandi Burundi cyari igihugu gishobora kwimbuka Uburundi bwashobora nabwo kubyaza umusaruro ukwiriye mu by'Imana yari yarabuhezagije iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga ah, aho uyu munsi umutumirwa wacu ari bwana agato rwasa uyobora ishyaka fnl akaba n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka kuri telefoni dufite eugene mwiriwe neza
mwiriwe neza cyane uri hehe
ah ndi mu gisagara cya bujumbura ikibazo cyawe
yego ndaramukije umutumire
mwiriwe
yego hambavuye aho sinibagira abarundi bene wacu na cyane cyane abari mu buhungiro oh, bariko baricwa n'inzara ni- na- n'inzara aho gutahuka mu gihugu cyacu cyatwibarutse hama tukabagira igihugu cyacu hamwe bishinga amajambo abanyepolitike rero wanza kubakebura gutahuka kugira ngo dukomeze kubaka igihugu cyacu cy'uburundi kuko amahoro n'umutekano aravyagiye nka mu gihugu cy'uburundi nabo ikibazo Abarundi iki- batarayibona iki- ikibazo cyawe hanyuma ikibazo canje nagoma ndamubaje eh wavuze na cyane cyane iyo uri kuvuga ku bijyanye n'abanywanyi bawe uvuga ko bahohoterwa mbega wowe eh, ico ushigikira ni uko mu gihe iyo habaye amakosa aya canke ariya akogwa abazwa ku gatwe ku- k'umugambwe canke abazwa ku gatwe k'umuntu umwe ubwiwe mu makosa yakoze mbega birabujijwe guhana umuntu yakoze ikosa mu gihe babona ko ari cyo hungabanya amahoro n'umutekano ikigira gatatu ni gute nishoshe je nama numva ngo wariko atotezwa abo mu mugambwe abo- abo mu ishami ry'iwawe kwanza si n'umugambwe ni gute numva ngo hariko hahohoterwa abanywanyi biwawe gusa kandi tuzi ko hari imigambwe myinshi mbega abo bandi n'amakosa bakora aha twakwibaza natwe barundi iki ni kubera iki nyimba ariko hari ahantu wabo wakoze ariko barakura ni kuki barakora cyane kubera ko bazi yuko ushobora gucamo bavugira ko muri mu n'amashingamateka ahubwo nyabona mwari bakwiye kubahanura mukababwira mukaba- mukabereka uko bategereza kugenda bakabaho bubahiriza amategeko y'igihugu bakuhiriri- bakuba- ni naho na cyane cyane bakororeza inzego z'igipolisi kuko mbona ko zikora neza ntawe zihohotera inzego zi- z'iperereza ntawe zihohotera inzego za gisirikare ntawe zihohotera zose zikorera bose urakoze Imbona n'impamvu urakoze ikibazo eugene cyokamaho ki- bavuga Euge- yuko eugene urakoze cyane kuri ibyo bibazo n'ibitekerezo byawe mu kanya bwana rwasa aragira icyo abivugaho reka dufate na olivier mwiriwe neza
mwiriwe neza Iki- nyakubahwa mutumire ikibazo cyawe mwiriwe ndaramukije n'umutumire agasogwasa narakumva mwiriwe mwiriwe Ha- mwiriwe hama nashaka eh, kubabaza eh, mwihweje ifatwa ry'abanama narimo bo mu mugambwe fpr mu rongoyi Eh, biba hirya no hino mu gihugu eh, hagati mu gihugu Eh, mwobona ku bwanyu ko eh, yo- yoba ari amategeko ava hejuru ku- kugira bahagarikwe hirya no hino eh, woba ari umugambi w'uburere bumwe bumwe eh, hama kwihagarikwa ry'iwanyu na mwebwe iyo bishyitse eh, mukajya eh, ahatandukanye hagati mu gihugu ku bijyanye n'ingendo z'akazi eh, birashika aho twumva ku maradiyo atandukanye yuko mwahagaritswe eh, ku mu ngendo z'iwanyu Eh, mugabo eh, sinzi yuko ari amategeko aba yahonyanze mu gihe naho aba yahonyanzwe ko muri umushingamateka murekera amahehe ko baba bahonyanze ako gateka abanyagihugu babateye kugira ngo baserukire mu gihe baba bifuza yuko mwogeranira umubonano eh, babature ibibazo bitandukanye eh, ntibishoboke hakaba izindi nzego zibahagarika eh, mwatembeye ibyo biba bisigurika hama eh, no hagati mu mahanga iyo bifite mukajyayo eh, abarundi bakifuza yuko mubonana naho nyene byoroha ibyo byose byoba biva kuki hama ndagaruka ku kintu c'abanywanyi bafunzwe baba fmr kuva andemere disi gushika uyu uno mwanya Eh, na kimwe kamo mwateye ubutegetsi ko muri kumwe nabwo uyu munsi kandi mubegereye burya gutuma ijambo biragoye ariko kuryi- kuryivugana n'uwo u- wobwirijwe utuma utumye uciye ku wundi biroroshe uno munsi n'akihe kamo mu- mutera abo muri kumwe mu butegetsi kugira abo banywanyi batezurirwe bapfungurwe kuko twarumvise nk'akarorero abo muri msd ko bafunguwe niyo ntambamyi yahabaye abayefuneri bafunze uno munsi imiryango yabo eh, yibaza ingorane yoba ihari ituma mudashyira hamwe kandi muri kumwe mu butegetsi eh, kugira mutware ibintu neza eh, nk'uko babyifuza eh, amahoro bayabyazemo eh, ugutera imbere muri byose na hose urakoze Ni iki rero muba muri ura- ko ura- murakora kugira muhumurize abarundi bose ndetse n'abandi bose babakurikiranira hafi hama ndangije ndabasaba yuko mwokwita ku banywanyi banyu hafi cyane haba mu bibagoye haba mu byo baba bifuza kubashikiriza nimba bimeze ko babandanya gutotezwa mwige iyindi sitarategi eh, ku buryo mubandanya kumenya ibyiyumviro by'umwe wese hirya no hino mu gihe mutobashyikira bidakunda ko mubashyikira sinumva neza ko mubyoba muri ko murabaserukira nk'uko bivugwa mu ibwirizwa shingiro O- mutegerezwa Oli- Oli- kurekana olivier olivier olivier ndi ndi la pibulike bakabyumva yuko na mwebwe mutorohewe ni uko uburenganzira bwanyu bugaheza bugakurikizwa Urakoze cyane Olivier kuri ibyo bibazo n'ibitekerezo cy- byawe. Ah, Bwana Agatorwasa mu magambo make cyane subiza abo bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika hanyuma mu kanya mbere yuko dusoza tugire n'icyo tuvuga ku bijyanye n'ibiganiro by'amahoro bibera Arusha.
mbereye kuri ejene namwumvise numvise imvugo yiwe n'iy'abantu bamwe bamwe ntarinze kuvuga ngaha iwabo babona ko abandi ari abanyamakosa bo n'aberanda nta makosa bakora mugabo iyo uriko urahohotera umuntu sinibaza yuko uba uriko urakora ibitumbere gusumba iby'abandi hanyuma ngira ngo ku kamo yateye abantu ngo ngo ntibahunguke ibyo ni ni uburenganzira bwiwe mugabo umuntu yarahunze kuvugira ku iradiyo gusa ntibihagije ni uko n'ingendo n'imyifato nabyo bihinduka bakabona yuko abantu bisanzuye koko mu gihe bariko barahohotera abantu bagafata abantu bari kwisororera mu kabari ngo ngo ngo bari mu makosa nk'uyu akemanga ngo ni amakosa baba bakoze nta ba FNL baraja guhungabanya umutekano nta bapolisi baratera ntaki uyu munsi akanyumvisha yuko amakosa baba bariko barakora abantu bagiye kugarukira ku wabuzi wiwe ngo abo bantu n'amakosa bakoze uyu Eugene ake- akemeza yuko baba bafashwe jewe numvise mu gitondo mu maradiyo bavuga ngo ngo bafatwa ku matohoza amatohoza ku biti ko bataheza ngo babitomore rero jewe nibaza yuko imvugo mwene izo nibyo barakunda umugambwe wabo barakunda intwaro y'umugambwe wabo ni byiza mugabo ntibamenye yuko nta mwana n'ikinono turabarundi twese iyo ivu- iyo imvura iguye igwa ku bwacu twese izuba ritaze ritara ku bwacu twese nta karusho kariho nimba rero ari uko bimeze reka n'iby'igihugu tubifate cyo kimwe ntihabe kugira nkunzi n'um- n'uwundi bita ngo ni umwasi hari n'abavuga ngo ni akanu kumukorera ko ni akanu kumukorera ko mugabo iyo mvugo imvugo mwene izo zirashaje nicyo nosaba aba ejene n'abavuga n'abayumvira nkawe bahinduke olivier ati mbega none amategeko yobava hejuru ntabyo n'ubumenya mu burundi hariho inyifato n'ingendo bikunze kuvuga ngo byavuye hejuru ngo byavuye hejuru abantu barafashwe za gitega abamajisira barabona ko dosiye zigaragara mugabo ngo byavuye hejuru ngo ntibashobora kubarekura ejo bundi abantu barafashwe ingozi baraku- turagerageza gukurikirana sinari no hafi naragerageje no gutelefona abantu bamwe bamwe sinashoboye kubaronka mugabo numva ngo ntihagire ngo umuntu ngo ngo abyinjiramo ngo harabo hejuru ngo babifise mu minwe ibintu im- imvugo nka mwene iyo iramenyerewe kumbure kugira ngo baheze y'abantu aho hejuru rero niho dusigaje kumenya ni hehe ni- ni ni hejuru ugeranije nande ugeranije n'iki ibyo ntabyo nomenya mugabo ikigaragara ni uko uko bikorwa biboneka yuko umenga ni urutonde runaka ruba ruriko rurakurikizwa hanyuma ati none jewe agateka k'iwanje gahonyanzwe ni- ni- ni- ni- ni- ni- ni- nitura nde Eh, ni kuraba none nko karorero nimba ndi nk'ahantu mu karere kanaka buramatari akabamba n'iki n'iki jewe kamisi noca ngenda ngo ngira ngo ngira ngo nterane amajambo na buramatari canke na musitanteri cyane ngo nimba eh, agombye ko atera akaduruvayo ngo jewe nze guhagarara ngo abantu have bakubitana hajye n'uwo bayo nakomereka ibyo jewe mvuga nti iyibize nabi uyima ifu kandi nyine n'umutwe muto awurinda uruguma iyo umuntu umutegetsi nk'uwo agira mwene ibyo ni uko aba afise abamuha imigi icyo jewe nosaba gusa ni uko aba aba batware bacu ku rwego urwo ari rwo rwose botahura yuko iki gihugu dufise inyungu mu gihe twese twiyumva namwo mu gihe twese twumva yuko uwo ari we wese icyo ariko arakora ari ku neza y'igihugu umuntu ntabone umugambwe wiwe ngo wurutishe igihugu ntabone ishyirahamwe ryiwe cyangwa ubwoko bwiwe cyangwa ikindi kintu gito cyane ngo akirutishe inyungu z'amamiliyoni n'amamiliyoni y'abarundi n'abarundikazi bwana rwasa cyane bwa- cyane ko bwana rwasa igihugu bwana rwa kizokwamaho bwa twebwe turabarengana mu kanya gatoyi turavaho hazoza abandi icyiza rero ni uko twosiga izina ryiza aho kuzosiga imisibo mu ba- mu barundi n'abarundikazi bwana rwasa hari porofeseri libera ntibashira kandi uri mu bubirigi utwandikiye avuga ngo wowe nk'icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama inshingamateka ngo kubera iki hataba amatohoza y'ubwicanyi buba mu gihugu kandi inama nshingamateka ifite ubushobozi bwo gushyiraho ah, komisiyo yo gukora ayo matohoza
icyo kibazo nda- ndakitahura ariko si jewe ndagite- notegeka yuko icyo kiba ayo matohoza aba mugabo abantu babisabye abashingamateka bakabisaba cyangwa abandi bakabisaba ni ibisanzwe yuko byoba jewe basabye yuko kiba icyo je sino- sino- sinogiharira cyane nimba ndogisaba nkaronka abashigikira yuko icyo kintu cyokorwa nta kibi kirimo kibaye ko byotanga umuco kumbure aho bamwe bavuga bati amaraporo siyo abandi nabo ti murabesha abandi ti muragira gute umuco ukagaragara ukaboneka byoba byiza cyane kumbure ndashobora kubwira abasanzwe bafite ikibazo cy'umutekano mu nama nshingamateka bakiyumvira kuri iki cyifuzo cya porofeseri libera kuko hariho komisiyo isanzwe igejwe iby'umutekano no kwivuna abanzi habwa yuko hari abarundi bifuza yuko amatohoza nk'aya aba hanyuma ababijejwe bakabikurikirana ingendo byoshyirwa mu ngiro
mu gusoza dufite abantu benshi kuri telefoni bifuzaga kukubaza ariko kubera umwanya mutoya baraza kutubabarira ntago tuza kubaha ijambo bose tuzashaka undi mwanya kugira ngo tugutumire usubize ibindi bibazo abanywanyi bacu baba bafite ariko ah, mu bijyanye n'ibiganiro by'amahoro byatumiwe mu gihugu cya arusha kugeza ubu ngubu mumazi- muzi ko nta ntambwe igaragara iraterwa umuhuza ejo bundi yavuze ko yifuza ko abakuru b'ibihugu byo mu karere ka afurika y'uburasirazuba bahura kugira ngo abagaragarize zimwe mu nzitizi zituma ibyo biganiro bidatera imbere kuri wowe ubona hakwiye gukorwa iki mu magambo make cyane tugiye gusoza
nibyo ibiganiro birabera hagati hagati mu gihugu no hanze ibiganiro byo hagati mu gihugu birafite uko bitunganijwe byatunganijwe na leta y'u Burundi ibyo hanze byatunganijwe n'akarere ka afurika y'ubuseruko abo bakuru b'igihugu b'ibihugu rero ko mukapa yosaba yuko babonana kugira ngo ababwire uko abibona ababwire ibyo abona ko byo bari nk'intambamyi cyangwa ibyotuma byogenda neza gusumba ntibyumvikana kuko ibyo ari byo byose ba- bifuje yuko ibyo biganiro biba kuko barabona yuko hari ibibazo mu burundi kandi n'uyu munsi tubavuga ngo ibibazo ngo byaraheze kuko abantu bakiriho ibibazo bizokwama bihari rero jewe uko ndabibona ahubwo nibakwakwanye badufashe kuko byoba byiza nimba twiyumvira gutsimbataza demokarasi ni uko habwirizwa kuzoba amatora amatora nayo ni uko abwirizwa gutegurwa none yotegurwa gute abantu tutari muri kondisiyo zimwe twese tutamerewe cyo kimwe mu kujya tuyitegurire nk'umuntu ari mu buhungiro ku karorero yo kwitegurira gute amatora uri mu gihugu nawe yo kwitegurira gute amatora mu gihe nk'uko twabibonye bamwe birirwa barahihitanwa bakadenderezwa bakagirizwa ibyo batakozwe kugira ngo gusa bababurabuze ntibashobore gukora imirimo yabo ya politiki ko hari uburenganzira uwo ari we wese afite rero ibyo bibazo rero bibaye biganiriwe ko bigatora inyishu hakagira icyo abarundi bapfunditse bati ehe imbere yacu amatora twifuza azogende gutya tuyitegurire uku intambwe ya mbere ibiyi iya kabiri ibiyi amatora abaye inyuma yaho bigende uko bigende kuriya je nibaza ko cyo bari cyiyumviro cyiza nkavuga rero ni abo bakuru b'ibihugu nk'uko bashatse gufasha abarundi gutora umuti w'injyane zacu n'ubundi ntibabi- ntibanyarutse ahubwo kuko imi- iminsi iriko irirukanka birangire abantu bahunguke twese twitegurire amatora azokurikira twese turi hagati mu gihugu dufise amahirwe amwe dufise uburyo bumwe bwo gushobora guhiganwa hanyuma abarundi aba aribo bazoshiraho abatware bishakiye bonyine agato rwasa umuyobozi w'ishyaka FNL ukaba n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka nagira ngo ngushimire cyane kanyo kano kanya waduhaye kugira ngo tuganire unasubize bimwe mu bibazo abanywanyi bawe bari bamaranye iminsi mwakoze cyane
mwakoze namwe kuri aka kanya mu ntije mikoro yanyu n'ikindi gihe nimwantera akamo nzabitaba urakoze cyane agato rwasa nshimire namwe bakunzi bacu mwagize uruhare muri kino kiganiro nshimire enjeniyeri cani wadufashije mu buhanga bw'ibyuma nshimire inosa kimenyi wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya karindwi hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radiyo ijwi ry'amerika